Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Joe Diane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera ku yagezweho irya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
mwaramutse diane turahera kuyavugwa kuri covid cumi n'icyenda ubwa mbere mu karere k'ibiyaga binini leta y'u rwanda ejo kuwimana yarashinze ingingo n'amabwirizwa yo kubahiriza inyuma y'aho hatangarijwe ubwoko bushasha bwa covid cumi n'icyenda bwiswe omicrone bwatowe muri afurika y'epfo inama y'abashikiranganji yakoranye ejo ku munsi w'imana yategetse ko ingendo z'indege hagati y'u rwanda n'ibihugu byo mu karere ka afurika y'ubumanuko zihagarikwa ingenzi zinjira n'izisohoka u rwanda zikoresheje ikibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i kigali zisabwa kuba zifite icyemeza ko zipimishije mu kiringo cy'amasaha mirongo irindwi n'abiri imbere y'uko bahaguruka abinjira mu gihugu bose bategetswe kuzoca bakumirwa mu kibanza cya bonyine mu kiringo cy'amasaha mirongo ibiri n'ane mu mahoteli yabigenewe kandi bakazoba aribo birihira ibyo bazokorerwa byose ingenzi ziva mu bihugu byatowemwo ubwo bwoko bushasha bwa covid cumi n'icyenda canke baheruka gukora ingendo muri vyo bazoca bashigwa mu kibanza ca bonyene kandi birihire serivisi bazokorerwa abantu baja mu birori mu makoraniro rusangi atandukanye nabo basabwa kuba barikingije kandi baripimishije covid cumi n'icyenda leta y'u rwanda itegeka ko izindi ngingo zo kwirinda igwirirana rya covid cumi n'icyenda zari zihasanzwe zizobandanya kubahirizwa ubwoko bushasha bwa virusi ya korona bwiswe omikrone bwarashitse mu bihugu vya baba bitanu vyo ku mugabane wa buraya ubwongereza bwarakajije amategeko yo kwikingira harimo gutegeka udufukamunwa no kubahirizwa gupimwa ku binjira ku butaka bwabwo baciye ku bibuga by'indege abantu babiri nibo bamaze kumenyekana ko banduye omicron muri ico gihugu ahandi havugwa ubwoko bushasha bwa virusi ya corona ni mu budagi mu butaliyano mu bubirigi muri israeli na hong kong leta zumwe za amerika nazo zatangaje ko naho atawuramenyekana yanduye ubwo bwoko bashobora kuba bahari kandi ejo ku munsi w'imana barahagaritse ingendo ziva muri ivyo bihugu byo mu bumanuko bwa afurika kwinjira muri amerika
washington ijwi rya amerika tukivuga kuri ico kiza perezida wa afurika yefu cyril ramaphosa yasavye ibihugu byakumiriye abanyagihugu biwe nabo mu bihugu bibanyi kuvyinjiramwo kubera ubwoko bushasha bwa covid cumi n'icyenda bwatowe mu gihugu ciwe ko byo kwisubirako kuri iyo ngingo ubunyene kandi byihuse inyuma y'aho abashakashatsi muri afurika y'epfo batoreye ubwo bwoko bushasha ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu ku kwezi kw'icumi na rimwe ibihugu bigizwe na katari leta zumwe za amerika ubwongereza arabiya sawudite kuwete n'ubuhorande byaciye bifata ingingo yo kugara imbibe zabyo ku banyagihugu bava muri afurika y'epfo no mu bindi bihugu bibanyi ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms byavuze ko ubwo bwoko bwa covid cumi n'icyenda buteye umwitwarariko ukomeye mu gihe abashakashatsi bakibandanya kwiga ubukari bwabwo ramafuza avuga ko izo ngingo zafashwe zidasobanutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo igitero gishasha ku ikambi y'abateshejwe ingo zabo y'ahitwa ivo mu buraruko bushira ubuseruko ejo ku munsi w'imana cyahitanye ubuzima bw'abasivile mirongo ibiri na babiri umutunganyabikorwa w'ishyirahamwe ritabara imbabare croix rouge mambo bapu manse yagiriza umuhari witwaje ibigwanisho koperative pour le développement du congo kodeko mufunyafunyo kuba ari wo wakoze ico gitero ku mugabane wa buraya abimukira barenga amajana ane na mirongo umunani na babiri baratabawe mw'ibahari mediterane bemererwa gushikanwa ku kivugo c'i sisile mu butaliyano ku munsi wa gatandatu bari mu bwato bw'ubudagi bw'ishyirahamwe ry'abagiraneza ritegamiye leta yitwa sea watch for
aloyize bigirimana urakoze kuri ano makuru yose waduteguriye ukabuhesheje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijuru rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika incamake y'igice ca kabiri cano makuru ibiganiro vy'amahoro vyari bimaze iminsi biyihuza imirwi itwaje ibirwanisho n'amoko atandukanye yo mu turere tuvugwamwo umutekano muke muri kongo vyaraye biheze
leta nigende ikora inshingano zayo nimara gukora inshingano zayo turi tayari ahasigaye ababa bumva ko bukomeza igisirikare bazagenda mu murongo wemewe na leta kuko twebwe tudapinze ubutegetsi
uyu ni byiringiro robert yari aserukiye umurwi witwa twirwaneho wurikiyemwo abanyamurenge muri ivyo biganiro aha yumvikanisha muri make ko kugira ngo bashire ibigwanisho hasi leta ya kongo ibwirizwa gukingira abanyagihugu muri make kandi mu rwanda abahoze bafise amatongo ahahoze ikambi ya gihembe basaba kuyasubizwa ido n'ido ni handi hato muri ano makuru muri hafi y'amaradiyo yayo amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gisata c'umutekano imwe mu mirwi yitwaje ibirwanisho mu turere twa uvira fizi na mwenga turi mu burasirazuba bwa kongo itangaza ko ari nk'amwe leta y'ico gihugu yokingira umutekano w'abanyagihugu bayo yitegure gushira hasi ibirwanisho inkuru irambuye tuyibaza umenyesha amakuru wacu muri uvira vedaste ngabo ibi abagize imitwe yitwaje ibigwanisho ndetse n'amoko atandukanye muri utu turere turimo intambara babitangarije mu biganiro by'amahoro byatangiye ku wa kane mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo byasojwe kuri kino cyumweru Byiringiro Robert yareserukiye umutwe wa defense civile y'abanyamurenge izwi ku izina rya twigwaneho twemejanyije na guverinoma tuyibwira kuko mu biganiro tugize iminsi ine duhe tuganira ko igomba gukora inshingano zayo zo kurinda abaturage n'ibyabo no kubagarura mu byabo no kubarekera uburenganzira hanyuma bamaze kubikora twebwe nta mpamvu zo kuma gufata intwaro kuko twazifashe mu kwikingira mu gihe duterwa n'ibikundi byitwaje intwaro biri kumwe n'abanyamahanga bavuye mu bihugu by'ubibanyi ikindi twavuze twavuze ngo guverinoma ireke kuzozifata abantu bikurikanye n'uko basa ibubahirize uburenganzira bwabo yabo icya kabiri guverinoma ibikureho abantu bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko ibarekure turavuga ngo ubundi kandi leta nigende ikora inshingano zayo nimara gukora inshingano zayo turi tayari ahasigaye ababa bumva ko bukomeza igisirikare bazagenda mu murongo wemewe na leta kuko twebwe tudapinze ubutegetsi kuruninga nawe yari yaserukiye inyeshyamba za mayimayi landa bango zikorera ahitwa kalongi ho muri sheferi y'abavira yemeza yuko agiye gukangurira izindi nyeshyamba bakorana gusha intwaro hasi bagakurikiza gahunda ya leta ya kongo ya ddrss ishinzwe kwambura inyeshyamba intwaro no kuzisubiza mu buzima busanzwe ku ruhande rwa pierrot kaluban umuvugizi wa misorete y'abankintu muri intara ya kivu y'epfo iyi ni inshuro ya mirongo urwenda n'urwenda bari mu biganiro by'amahoro avuga yuko hari icyizere ko amahoro ashobora kongera kugaruka muri utu turere twazahajwe n'intambara buri bwoko bushize mu bikorwa ibikubiye mu masezerano yashyizwe mu mukono kuri kino cyumweru kumvikana ijambo kuvuga ngo buri bwoko bugendeho bugende bubwire abana babo bafashe imbunda kugira ngo bose binjire muri ddrc iyo ni porogaramu yo gushakisha kutuba bademobilize reserisiyo no kubashakira imyanya y'utuzi ubuzima babe mu buzima busanzwe ikindi cyo twavuganye twavuze yuko buri bwoko bugendeho bubwire abahungu babo bareke bahagarike imigwano bareke iby'imbunda n'iby'ubwibzi bwicanyi tugende tube kimwe nk'uko twanasanzwe tuba mbere na mbere aha muri ibi biganiro by'amahoro byatangiye tariki mirongo ibiri na gatanu y'ukwezi kwa cumi na kumwe birangira kuri kino cyumweru tariki mirongo ibiri n'umunani byarimo imitwe yitwaje ibigwanisho cumi n'icyenda kuri mirongo urunani n'itatu ikorera muri utu turere twa fizi uvira na mwenga umuyobozi userukira minisiteri y'umutekano mu ntara ya kivu y'epfo umunyamategeko francois tuye yasezeranyije abari muri ibi biganiro ko ibyifuzo byabo azabigeza ku buyobozi bukuru bw'intara ya kivu y'epfo nabwo bukabigeza ku babishinzwe mwomenya yuko ibi biganiro by'amahoro byari byateguwe n'ishyirahamwe rya agdc byashojwe mu gihe kuri kino cyumweru ahitwa rukobero ho muri grupoma ya kigoma teritwari ya uvira hari imigwano hagati ya mayimayi n'ingabo za leta ya kongo fardc naho mu mujyi wa baraka abagwanyi ba mayimayi bakaba bahanyaze inka zirenga magana ane vedase ngabo ku bwa radiyo ijwi rya amerika umubera mutara kivu y'epfo
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
amakuru yacu reka tube tuyabandaniriza mu rwanda aho abanyagihugu bahoze bafise amatongo ahahora hari inkambi ya gihembe yarimo impunzi z'abanyekongo basaba gusubirana uburenganzira ku butaka bwabo kubera ko iyo kambi itakiriho akarere ka gicumbi kabarizwamo iyo kambi ko kavuga ko abanyagihugu bahawe ingurane ku butaka bwabo inkuru irambuye na eric bagira ubusa kuva hano kugera ku muhanda uri haruguru aha mwerembe hano mwiremba akaburi kose kugera hariya haraguru kugenda kugera ku kiraro kiri hariya ni mu wanjye urabona aka kaburi uko kameze va hano ntujye mu ishyamba zenguruka aho hose ubona hadahinze kugenda kugera ku muhanda ruguru nta muntu n'umwe ngabana nawe nta muntu n'umwe ngabana turi mu irimbiro ishyinguyemo impunzi z'abanyekongo ku musozi wa gihembe mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'u rwanda n'agahinda kenshi umusaza leonidas ndabakize aratambagiza radiyo ijwi rya amerika yereka aho avuga ko hahoze ari mu masambu ye mbere y'uko hahinduka inkambi y'impunzi z'abanyekongo abari bahafite ubutaka bakavuga ko leta y'u rwanda yari yabizeje ko igihe cyose iyi nkambi yazaba itakiriho bazasubirana ubutaka bwabo impamvu ubona turimo kuburana ubu butaka ntaho dufite dutuye turahagamye kuva bari bahatwatse bavuga ko hari inkambi none inkambi ikaba isezerewe igiye njye ndifuza yuko ku butaka bwanjye babungaruza baba batabungaruje icyo baba bagiye kuhakorera kindi nibo bakizi ari ibikorwa remezo tuzahuriraho ariko nimbura tukabona iki inguranwa y'ubwo butaka muri make nkabasaba ubuyobozi inzego zose zibaho ko zaturenganura umusaza ndabakiza akavuga ko imyaka makumyabiri n'irindwi ishize yamusigiye ubukene naho mbyo byinshi cyane ubu ndi umukene ntacyo nimariye isambu yanjye yose handi ndi mu nkambi ubaho ndi ni umuntu wampaye akabanza mpagamyemo gafite metero eshatu kuri kane naho mba kandi hano mu nkambi mpafite isambu igaragara abaturage barabizi yewe na leta ubwayo nta bundi butaka nari mfite uretse ubwo bwo hano ku nkambi ubwo rero muturenganuye buri muntu wese yagira umutima muzima mutaduhohoteye sindabakize gusa ugaruka ku bihombo yatewe no kwamburwa ubutaka bwe bugatuzwaho impunzi z'abanyekongo na cyane ko ikibazo agihuriraho n'indi miryango isaga magana atatu bwana jean marie vianney nkundabera nawe agahinda ni kose byaduhombeje ibintu byinshi cyane kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi kugeza uyu munsi hashize imyaka makumyabiri n'irindwi icyenda na kane kugeza uyu munsi muri iyo myaka makumyabiri n'irindwi abana bacu kwiga ntibize abaturage ubukene bwarabafashe nta kintu kandi ubutaka bwinshi bari bafite bwo guhingamo bwari buri ahangaha inkambiri umuryango wanjye wose bafite ubutaka burenga hegitari eshanu muri aba basaba gusubirana uburenganzira ku mitungo yabo harimo n'abari barayishakiye ibyangombwa igihe inkambi itari yakagutse abo barimo umusaza silivesitire karebya ubwo rero ikibazo mfite ngewe iryo shyamba bambuza kurijyamo bambwira ngo ubutaka bwose buri hejuru y'umuhanda ngo buri mu nkambi ngo ni ukuvuga ngo buratambamiwe ikindi ni uko ngewe kuri iryo shyamba mfite icyemezo cy'ubutaka cya burundu nahawe na leta ubwo wagihawe ryari rero nkabasaba ngewe ko leta yandenganura ntabwo uburenganzira ku mutungo wanjye kuko bo bivugira ko udafite icyamwa cy'ubutaka ubutaka si ubwe ariko rero ngewe ndagifite tuvugana na bwana moses kirenga umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka gicumbi yatubwiye ko abaturage bishyuwe ingurane ku butaka bwabo inzego zibishinzwe zirimo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu zirimo minema zirimo ikigo gishinzwe ubutaka n'akarere igihe cyumye icyo cyo murimo kuvuga bikurikije amategeko abigenga abaturage bahawe ingurane zihwanye n'ibyo bari bafite hanyuma ubutaka barabutanga ingurane mu mafaranga ingurane mu mafaranga wababaza ku cyo bazakurikizaho nibatabona ubutaka bavuga ko ari ubwabo bamwe bakavuga ko ikihutirwa bazagana inkiko twagana inkiko niko byashobora kugenda inkambi yahavuye nibadusubize ubutaka bwacu ntabwo ari ngombwa ko turushya perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame ngo tujye mu nkiko tujye kuburana kandi bwemera ko umuturage ari ku isonga ntabwo ari ngombwa ko tujya kuburana mu nkiko ubundi kujya mu nkiko byari byo ni ukuvuga ngo abaturage bakwishyira hamwe bakarega leta noneho leta ikaba yaturenganura naho ubuyobozi bw'akarere ka gicumbi bukabasaba ko babugana bakabona ibisobanuro ku byo batumva ikibazo abaturage bagira ni uko bajya mu itangazamakuru batabanje kwegera ubuyobozi babaha ibisobanuro bihagije kurusha gusobanuza mu itangazamakuru rero begereye ubuyobozi babasobanura ku byo badasobanukiwe bijyanye n'ibyo bitekerezo by'ubutaka ubu butaka abatuye ku gihembe babasaba gusubizwa baravuga ko imyaka makumyabiri n'irindwi yihiritse barabwambuwe butuzwaho inkambi inkambi ya gihembe y'impunzi z'abanyekongo yafunzwe mu minsi mike ishize yari hamaze imyaka makumyabiri n'ine ni mu gihe na mbere kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane imyaka itatu mbere y'uko abanyekongo bahaza habanje gutuzwa abandi banyarwanda bahungukaga baturutse mu mpande zitandukanye abaturage bakavuga ko icyo gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr byishyuwe gusa ibyangirijwe byari kuri ubwo butaka bigaragara ko inzego zishoboka abaturage bazandikiye ariko ntacyo byatanze urwego baheruka kwandikira mu bihe bya vuba ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bandikiye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite basaba kurenganurwa ibaruwa ijwi ry'amerika rifiteho kopi yanditswe n'urwego rw'umuvunyi rwandikira akarere ka gicumbi mu bibiri na cumi na gatanu bwagasabaga kongera kwiga ku kibazo cy'ubutaka bwubatse inkambi ya gihembe no gufata umwanzuro ugaragaza uko abari batunze ubwo butaka bahabwa ingurane cyangwa se bakabusubizwa igihe inkambi yabihavuye biboneka ko akarere ka gicumbi mu gusubiza kashingiye ku bindi byemezo byafashwe mu bihe bitandukanye bikanzura ko ubutaka bwashyizwe mu mutungo wa leta kasubije ko nta bubasha gafite bwo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose kuri ubu butaka igihe cyose leta itigeze ibwegurira akarere kakavuga ko leta ariyo ifite umwanzuro wa nyuma na cyane ko ariyo nyir'umutungo inkambi ya gihembe yari yubatse kuri hegitari zigera kuri mirongo itatu n'umunani eha bagira ubusajwi ry'amerika ibyumba mu majyaruguru y'u rwanda
ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho uno munsi ishami rya onu ryitaho iterambere ku isi pnud mu mpfunyapfunyo rivuga ko abantu bapfa bazize intambara n'ingaruka zayo muri yemen bashobora kuzogera hafi ku bihumbi amajana ane imbere y'uko uno mwaka uhera edi rwema yaduteguriye inkuru irambuye
raporo yasohowe na pinid igaragaza ko hafi mirongo itandatu ku ijana y'abantu bapfa muri yemeni bazira ingaruka z'intambara imaze imyaka irindwi benshi iyo raporo ivuga ko bapfa kubera kubura amazi meza inzara n'indwara abapfuye bazize intambara bagera hafi ku bihumbi ijana na mirongo itanu muri iyi nkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp pnud ivuga ko benshi muri abo bapfa bazize ingaruka z'intambara ari abana bakiri bato bapfa kubera imirire mibi iyo raporo ivuga ko muri uyu mwaka umwana umwe uri hasi y'imyaka itanu apfa buri minota icyenda azize ingaruka z'intambara ibibazo byo muri yemeni ahanini byatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo arabiya sawudite yohereje ingabo gufasha guverinoma ya yemeni yari ihanganye n'inyeshyamba z'abahuthi zishyigikiwe na irani ubwo zari zimaze gufata umurwa mukuru sana guhera icyo gihe pnud ivuga ko iyo ntambara imaze kugira ingaruka mbi ku gihugu no ku iterambere ryacyo iri shami ryongeraho ko ibyo bibazo byasubije inyuma ubukungu bw'icyo gihugu imyaka hafi makumyabiri yemeni isanzwe iri mu bihugu bikennye cyane ku isi nta gihindutse pnud ivuga ko abantu hafi miliyoni n'igice bashobora kuzaba bapfuye muri icyo gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu icyakora ikongeraho ko ibintu biramutse bihindutse yemen ishobora kuva mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu gusa iyo raporo ikavuga ko uko ibintu byifashe ubu bidatanga icyizere usibye abantu bapfa bazira ingaruka z'intambara pnud ivuga ko iyo ntambara imaze gusenya ibikorwa remezo byinshi by'igihugu intambara muri iyi minsi imaze igihe ibera hafi y'umujyi wa marib ufatwa nk'uwa nyuma uri mu maboko ya leta iyi ntambara kandi imaze guhitana ibihumbi by'abarwanyi b'inyeshyamba n'abasirikare ba leta hagati aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr rivuga ko rihangayikishijwe n'umutekano w'abaturage batuye mu mujyi wa marib iri shami rivuga ko abantu barenga miliyoni bashobora gukurwa mu byabo n'intambara umuvugizi wa hsr shabiya mantu avuga ko kugeza ubu abantu ibihumbi mirongo ine bahunze umujyi wa marib guhera mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka benshi muri bo mantu avuga ko bibasiwe n'indwara nka malariya n'impiswi umuyobozi mukuru wa pnud achim steiner we avuga ko abanyayemeni batagira ingano bakomeje kugirwaho ingaruka n'intambara zirimo ubukene no kubura amahirwe ku buzima no ku isoko ry'umurimo iyi raporo ya pnud ivuga ko mirongo inani ku ijana ry'abaturage ba yemeni bakeneye ubufasha bwihutirwa
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
agezeho mu gisata ca sport tuyahere mu burundi aho igikombe c'ihiganwa ryitiriwe ikinyobwa viva muri basketball carayi gitahukanywe n'umurwi w'urunani watsinze dinamo ku munota ugira mirongo umunani na gatandatu kuri mirongo umunani na kabiri muri volleyball naho igikombe c'ihiganwa ry'uburundi catwawe n'umurwi wa amical de sportive de bujumbura izi nkuru zose tuzibaza umenyesha amakuru wacu desire hatungimana
umugwi runani niwe watahukanye igikombe cyatunganijwe n'ikinyobwa viva ikinyobwa kitagira umwambiro gihingurwa n'ishyirahamwe burarudi muri urwo rukino urunani ntigorohewe na gatoya nk'uko byari bimaze iminsi bimeze ariko rero uwo mugwi warerekanye ko ufise icyo usumbije abandi naho dinamo yabyifashemo neza urwo rukino rwarangiye ku nsinzi y'urunani ku manota mirongo umunani n'atandatu kuri mirongo umunani n'abiri abakunzi b'urunani sibo babonye urwo rukino rurarangiye patrick ngwije uruvugo amenyereza urunani aratubwira icyo yahinduye kugira umugwi amenyereza ugume utwara ibikombe novuga yuko ahantu twakose twabonye ahantu hari ibihengeri abakinyi kose kose urabona ko twarashyizemo abakinyi turaraba yuko twogera dutera imbere muri style de jeu yacu n'umwanya muremure cyane wo kugirana amantrema menshi numva ko aricyo kintu kininiya twahinduye olivier ndagiragije amenyereza dinamo naho batsinzwe arashimwe n'abakinyi biwe bitwaye udukosa bakoze amenyesha ko agiye kudukosora mu myimenyerezo amamaci abiri yatweretse ahantu tugwaye tugiye kuhakosora mantirema tuzobandanya kuko shampiyona ngo nabibonye umenga izatangura mu kwezi kwa mbere ibyo rero tujye turarondera dukosore n'abakinnyi urabona ko dufite bamwe bo bashasha shaka rero ko nabo nyine bamenyerana abe koheziyo muri gurupe n'amasisiteme tugume turi hamwe eme bitagoye yigeze kumenyereza umugwi iserukiragihugu w'uburundi wa basketball asanga basketball iriko iratera imbere afatiye ku nkino zimaze iminsi ziba amenyesha ko abakinnyi b'abanyamahanga bariko biyongera mu higanwa ry'uburundi bafise ivyo bafasha vyinshi ubwa mbere na mbere abanyamahanga bari ngaha n'abantu bari fizike n'abantu bafise uburebure kandi bafise inguvu bafise amakarite fizike niko bavuga detante kandi basanzwe bakina urukino ruri ruri kandi mubona ko bafise na lecture ya jeu nziza ivyo rero mu maklube barimwo biratuma biduza nivo y'abandi baroko bari basanzwe bariho usanga kenshi baramaze gusinzira mu maklube yabo bakaca baronka abantu babashitura nayo ahandi uca usanga babaye abareserve aba ababenceri ibyo rero abakinyi bose barabibona bakabikomprena akavuga ati reka nkore nshobore kuraba yuko nagumana ikibanza aba banyamahanga ntibakina nabo abaroko bicaye umugwi w'urunani kubera iyo ntsinzi ukaba waciye uhabwa agashimwe k'amafaranga miliyoni zitandatu z'amarundi muri volleyball naho ihiganwa ry'uburundi ryasozerewe kuri uno w'imana mu bagabo igikombe cyatwawe na amicale yirahiga cosmos ku maseti atatu ku busa nayo mu bigeme jean light club ikaba yatsinze umugwi wa panter ku maseti atatu kuri imwe mu mupira w'amaguru naho kuri w'imana niho hasozegwa indwi igiri ya cumi na kane atletico new oil yatsinze vitaro igitsindo kimwe ku busa ni nacyo kandi top junior yatsinze musungati umugwi wa egre noir wanyagiye flambo doleste mu kwitsinda ibitsindo bine ku busa bumamuru yanganije na burundi sport dynamique busa ku busa rekroko nayo nyene yanganije na flambo du centre busa ku busa message ngozi yatsinze buja city ibitsindo bibiri ku busa nayo rukinzo ikaba yanganije na kayanza united igitsindo kimwe ku kindi muri iryo higanwa rero umugwi wa bumamuru wo mu ntara ya cibitoke ukaba ukiri mu kibanza ca mbere desire atungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatungimana acukorerwa mu ngata na jean claude munyandinda wagiye kutubwira agezeho mu gisata ca siporo mu rwanda ejo ku cyumweru kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya apr fc yo mu rwanda yahuye na renaissance sportive de berkane yo muri maroke ni umukino ubanza w'icyiciro kibanziriza imikino mu matsinda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika aya makipe yombi yaranganyije ubusa ku busa umukino wo kwishyura apr fc irasabwa nibura kunganya ku mubare w'ibitego uwo ari wo wose bitabaye ibyo yahita isezererwa nk'uko byagenze ihura na etwari d'isahel yo muri tunisiya mu majonjoro abanziriza imikino y'amatsinda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'afurika cy'amakipe yabaye mbere iwayo umukino wo kwishyura hagati ya apr fc na renaissance Sportive de Berkane uzabera muri Maroc kuri iki cyumweru tariki ya gatanu y'ukwezi gutaha kwa cumi n'abiri tukiri mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo wa gatanu kuwa gatanu ikipe ya Mukura Victory Sport yanganyije na Bugesera FC igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Huye Butare Emmanuel Ruremesha umutoza wa Mukura Victory Sport asobanura ko imwe mu mpamvu zirimo gutuma batitwara neza ari uko imikino yabo yakunze gusubikwa bya hato na hato biriya bintu nabyo biri mu byatwishe kuko abandi baragiye barakina bajya muri ritme ya match baguma muri ritme ya match ariko twe kuba dufite ibirarane bibiri ubu hagiye kwiyongeraho icya gatatu cya pe urumva ko ni ibintu bisa nkaho byadusubije inyuma cyane burya kujya kwiga aho ugiye kwiga uzi ko nta exam ihari nta na interrogation ihari ntabwo ari kimwe nk'umuntu urimo kwiga azi ko aza urumva wowe ugera aho bakagira bakarera nyivuga rero ko nabyo ibintu byabaye nk'ibidusumba usanga abakinnyi ritme yaravuyeho ntabwo wari kubona ahantu ukina match amical twashatse match amical yose turayabura gicumbi fc yatsinze gorira fc igitego kimwe ku busa kuri stade kigali i nyamirambo Shadadi Nsengayire watsinze icyo gitego cya Gicumbi FC avuga ko nyuma yo kuzamuka ivuye mu cyiciro cya kabiri ifite intego yo kuzaza mu myanya myiza igashimisha abakunzi bayo.
Ibanga twashyize hamwe dukora inama nk'abakinnyi tureba ibyagenze nabi n'ibyo twabikosora uyu munsi niyo mpamvu twabashije kubona amanota atatu. Ni match tugomba gutegura neza Kigali ni ikipe ikomeye ni ikipe irimo abakinnyi bakomeye ikipe irimo abakinnyi ba nasiyonari benshi hano tugomba gukora kugira ngo tureke yuko natwe turi tayari. Ubutumwa ni ukudushyigikira bakatuba hafi hano tukabasha kubaha ibyishimo. Tugomba kuza amakipe umunani ya mbere nicyo byo bintu twasezeranyije komite yacu.
Ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino itatu kiyovu siporo yatsinze musanze fc igitego kimwe ku busa kuri stade national amahoro i remera rayon siporo nayo yatsinze etoile de l'est kimwe ku busa uyu mukino nawo wabereye kuri stade amahoro kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya as kigali yaguye miswi na polisi fc zinganya ibitego bibiri kuri bibiri ejo ku cyumweru habaye imikino ibiri kuri stade kamaramaka i rusizi ikipe ya espoir fc yatsinze etensel fc igitego kimwe ku busa marine fc nayo itsinda rutsiro fc igitego kimwe ku busa kuri stade umuganda i rubavu kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatanu wa shampiyona ku rutonde rw'agateganyo ikipe iza ku isonga ni as kigali ifite amanota cumi na rimwe gasogi united ni iya kabiri ifite amanota icumi ku mwanya wa gatatu hari rayon siporo nayo ifite amanota icumi kiyovu siporo ni iya kane nayo ifite amanota icumi apr fc ni iya gatanu n'amanota icyenda ikipe ya gatandatu ni espoir fc ifite amanota umunani gicumbi fc ni iya karindwi ikagira amanota arindwi ikipe ya munani ni musanze fc nayo ifite amanota arindwi ku mwanya wa cyenda turahasanga polisi fc n'amanota atandatu ikipe ya marine ni iya cumi ifite amanota atanu iya cumi na rimwe ni bugesera n'amanota ane ku mwanya wa cumi na kabiri hari Etoile de l'Est ifite amanota atatu Mukura Victory Sport ni ya cumi na gatatu ikagira amanota abiri ikipe ya Rutsiro FC iri ku mwanya wa cumi na kane n'amanota abiri Gorira FC nayo ifite amanota abiri ikaza ari iya cumi na gatanu ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni Etincelle FC ifite inota rimwe rukumbi n'umwenda w'ibitego bitandatu yari Claude Munyandinda i Kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikro mari kumwe na jewe diana ninahazwe turaza kongera mu makuru n'ibiganiro biri imbere mu kurindira mubandanye kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.